Tun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. sagantaa raadiyoonii sagalee ameerikaa wixataa gaajimaattaatti galgal saan lamaa wadhakka sa'aatii sadiitti afaan oromootiin isanii dabarsin kaardhaa maantan jalqaba. isan hir'allee isaatii qabdan keessa daqiiqa soddoma fuutanii raadiyoonii voa teessoo mootummaa ameerikaa waashingtan dc irraa sanii dabruu jirtu televezyiinii fi raadiyoonii irraa caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuuna akkam jirtan gara keenyatti fulbaanii tokko bara 2014 ansoraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akkam ooltan pirezidaantii Yukireen Raashaan ifatti lola nurratti bante jechuudhaan dubbatanii jiran matoota du'aarraa qabnu keessaa tokko.
Dorgommii guutuu guddattoota Itoophiyaa kalee dhumatte Oromiyaatti olaantummaa immoo Itoophiyaan dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa bara 2017 qopheessuu feeti. Har'a Ameerikaatti ammoo guyyaa hojjettootaati. Biirooleen mootummaallee hin cufa. Guyyaan kun guyyaa hojjettoota hojii isaaniitiin faarsanii rakkinni isaaniillee irratti mari'atan. Tunaan darsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabnaa namu.
Pireezidaantiin Yukireen Peetro Poroshenkoo Raashaan ifatti weerara nurratti bante jechuudhaan balaaleffatan. Waraanni isaanii immoo akka loltoonni isaa taankilee Raashaa Yukireen gama bahaa seenanirraa dheessan ajaja kennee jira. Pireezidaantichi marsariitii pireezidaantummaa Yukireen irratti ibsa baasaniin weerarri Raashaan ifaaf kallattiidhaan Yukireen irratti geggeessitu kunoo jalqabamee jira. Kun immoo haala bakka wal dhibdeen itti uumame sana kan Yukireen bahaa jechuu isaaniiti. hundee saa jijjiiruu malaa jedhanii jiru dubbi himaan gumii nageegumsaa biyyaa fi ittisaa kan yuukireen andirii lisenko akka jedhanitti loltoonni yuukireen naannawaa dirree xayyaaraa kan magaalaa finciltoonni maadheffatan lushaank cina jiru gallakkisanii akka duubatti deebi'an ajajni itti kennamee jira. Saatilee 24 dabre keessa lola geggeessame keessatti loltoonni yuukireen torba du'anii 25 ajjeesamuu dubbatan lisenkoon. Humnoonni nageegumsaa Paakistaan eega hiriirtonni farra mootummaa dhibba hedduutti lakkaa'aman gamoo televezyiyoona mootummaa yeroo xiqqoodhaaf dhuunfatanii tamsaasa isaallee dhaabsisanii booda itti bobba'uudhaan gallakkisiisanii jiran. Muummichi ministeeraa Nawaas Sharaaf Randeebiyaa Nawaas Sharif akka taayitaa gallakkisan ka gaafatan hiriirtonni kun arra waajjira waaltaa televezyiyoona mootummaa kan hiriiraan tamsaasamee turetti bobba'uudhaan dhuunfatanii jiran. gama booda ammoo poolisiin gaazii mimmaansutti dhukaasuudhaan akkasuma dullaadhaan dura dhaabbachuudhaan akka gara mana jireenyaa muummicha ministeeraa sanatti hin dabrineef dachaase buufata televezyiyoonaa sanatti kan haasawa godhan hoogganaan mormitootaa imraan kiyaan mister shariif hamlee ittiin hooggana biyyattii ta'uudhaan itti fufuu danda'an hin qaban jechuudhaan balaaleffatanii jiru. humnoota mootummaa siiriyaaf loltoota finciltootaa gidduutti lola guddaatu geggeessamaa jira gama biraatiin tokkummaan mootummootaa humnoota nageegumsaa 44 butamanii achitti danqamanii jiran baasuudhaaf yaalaa jira lafa daangaarraa quneetiraa jedhamtu bakka gareen alqaayidaatti hidhata qabu kan al-nusraa jedhamu torban darbe itti humnoota nageegumsaa sana butee fudhateetti kan wal waraansi kun geggeeffamaa jiru humnoonni siiriyaa lafa daangaa sana harka finciltootaatti baafataniif hin baafanne agammaatti waan beekame hin jiru gareen mormitootaa siiriyaa lenden maadheffate immoo wal waraansaarraa sanarratti lubbuun namaa dhabamuu dubbateeyyu meeqa akka ta'e agammaatti hin beeksisne. humnoonni nageegumsaa iraaq kan baatii lamaaf humnoota finxaaleeyyii islaamummaan dhuunfatamtee turte magaalaa shaa eega bilisoomse booda gargaarsi itti yaaka jiru ta'uu aangawoonni iraaq dubbatanii jiru magaalaa amliir jedhamtu sana dhaqqabuudhaaf yookaan immoo qabachuudhaaf humnoonni nageegumsaa iraaq sun hidhattoota shiyaatiin hoogganamaa jiru jedhamee jira kaleessa waraanni yuunaayitid isteets bishaan litiri kuma hedduu xayyaaraan magaalattiif kan harcaasaa turan ta'uunis beekamee jira gama biraatiin immoo tokkummaan mootummootaa akka hawaasni addunyaa lammiiwwan sabxiqqaalee iraaq keessaa gargaaruutti bobba'an waamicha dhiyeessee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii voa sagantaa afaan oromooti qophii tiin dartatti yaada qabdan nu barreessanuu bilbila imeeliin kan hoorn at voa news daat kaami waan afeed dabarra. sagantaan gargaarsa dhaabbilee biyyi bahaatii fi mootummaan itiyoophiyaa hakkujii uummataa hojjetan irratti biyyitti itti gaafatama qabaate tolchuuf ittiin hojjechuu jiran akka hojiin hojjetamtu wayyoof tolcha deemuu jira jedha gabaasii ba'e sagantaan kun akka warri qarqaarsi kennuu fi warri qarqaarsi kennamuufilleen waliigal tolchuu jira jedha gabaasii malleskaachoo ammahaa dhiyootanaa nu erge garaatu jibeessan deebisa.
Imaammata itti gaafatama hawaasummaa Itiyoophiyaa kanneen viidiyoo hirmaachistoota injifataniif badhaasa innaa kenne ibsa barreeffamaa tamsaaseen kaayyoo imaammata sanaa ibsee jira. Akka ibsa sanaatti imaammati sun dandeettii lammiiwwan qaama hawaasaa ilaalcha barbaadaniif rakkoof saaxilamaniif qaama mootummaa cimsuudhaan tajaajila bu'uuraa shan kan akka barnootaa, eegumsa fayyaa, bishaan qulqulluuf eegumsa naannoo, qonnaaf daandiiwwan baadiyyaa akkasumas tajaajilaawwan bu'uuraa fooyyessuuf walta'anii akka hojjetan gochuudhaan fedhiin lammiiwwaniif sagaleen isaanii akka dhaga'amuuf waaltaaleen tajaajila kennan deebii akka kennan waltajjii uumaa jedha. Imaammati sun hojiirra erga olee booda bayii hojii isaa gamalaaleen ittaanaa hoogganaa garee ejensii adeemsa hojii imaammatichaaf hojii geggeessaa faayinaansii obbo Zamadkuun akkas jedhan.
ማህበራት የጠያቂነት አንደኛ ትልቁ ያገኘው ውጤት ምንድን ነው? በሰርቪስ ተቀባዩና በሰርቪስ አቅራቢው መካከል ጥሩ ባይኢኒ አርገቴ እኒ ጉዳን ማንዮ ጀኔ ተጃጅላ argachuudhaaf kennuu gidduutti marii bu'aa qabeessa gaarii geggeessuudhaan tajaajilikka akka fooyya'u taasisee jira. Kanatti dabaluudhaan immoo kanneen tajaajila kennan tajaajila isaanii fooyyessuudhaaf deebii kennuudhaaf yaalii gochaa jiru.
kanneen imaammata kanatti fayyadaman keessaa tokko mata haaraarraa dhufanii sirna badhaasa sanaa irratti kan hirmaatan adda feeruuz mahammad imaammati sun jijjiirama inni naannoo isaanitti argamsiise ibsaniiru.
ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት የጤና ያው በጤና ላይ ነው መታራ ላይ የሚሰራው። በጣም ችግር ነበረ። ከአሁን በፊት ጤና ጣቢያ ነበርን። ያ በተፈጥሮ ምክንያት ውሃ ወስዶት ለሶስት ዓመት በግለሰብ ቤት sagantaan sun jalqabuu isaa dura waa'ee eegumsa fayyaa irratti hojjetaa ture rakkoo guddaatu ture. kana dura keellaa eegumsa fayyaa qabna turre sababaa balaa uumamaatiin manca'e kanarraan kan ka'e waggoota sadiif mana namaa dhuunfaa keessatti hojjetaa ture mana fincaaniin qabu kutaatti deessisaniif laaboraatooriin hin jiru ture haala qulqullina hin qabaanneef mana dhiphoo keessatti hojjetamaa ture ilaalleedhuma komee ofii dubbachuu malee mul'inatti wanti dubbatamaa ture hin jiru jedhan jijjiirama imaammate kun argamsiise galmeessuudhaan. uummata akka dhaqqabu gochuuf dorgommii viidiyoon agarsiifame kan injifate dhaaba kan mootummaa hin ta'iniif redeem the generation jedhamu ture sadarkaa lammaffaaf sadaffaa kan injifatan immoo waldaa misooma amaaraaf action for self reliance kanneen jedhaman turan sagantaan fooyyessuu tajaajila bu'uuraa deeggarsa irra hedduu kan argatu biyyoota awurooppaa gama dhiyaarraa ta'uun beekamaadha.
akka lakkoofsa waashingtan diisiitti guyyaa garsaa tokkoof daqiiqaa afurtamii afurii deemuu jirti isanii biyyi jirtanillee garsaan lamaaf daqiiqaa afurtamii afuriitti deemuu jirti akkuma fuullee jennee ameerikaatti hardhiti guyyaa labarda yookaan ammoo guyyaa hojjettootaati guyyaa hojjettoota hojii isaaniitiin faarsan rakkinni isaanii irratti mari'atan mirgi isaaniifillee waan gargaraatiin qaabachaa mari'atanii mee qophii sunitti aantuun qophiin taatuun dabruu kennan duratti ammoo sirba kan hir'isanii kennaa labardee jedha deevid maaseet sirbe labardee.
Labor Day is here again. Another summer's gone. Seems like Christmas was yesterday. Feels like something's going wrong. Nothing wrong with video games. Though they make my head spin. Just never thought I'd have to live like one. Never thought moving slow was a sin. The air spinning by like tires on ice. Get some shovels and some sand. We gotta get ourselves some traction here. We gotta make some kind of stand. And I don't mind things moving on. The hands of time gotta turn. Yeah, but can't we just slow the damn things down? Some lessons take a while to learn. Round up all the scientists. Get Bill Gates and his whole crew. Quit making everything so much faster, boys. Just ease up and catch the view. Or can't you narrow the bandwidth now? Go back to the old copper wire. I'll give up streaming video to get back my old rope swing tire. Years spinning by like tires on ice. Get some shovels and some sand. We gotta get ourselves some traction here. We gotta make some kind of stand. And I don't mind things moving on. The hands of time got to turn. But can't we just slow the damn things down? Some lessons take a while to learn. I'll surrender my cell phone, boys. I'll turn in my PC. If only summers could be long again, the way they used to be. Labor Day is here again. Another summer's done. I hope you done your Christmas shopping. I hope you find time to have some fun. Yeah, I hope you find time to have some fun.
Labardeen kunini guyyaan hojjettoota kun guyyaa maatiin faan hariyooti faan namuu walitti dhufeetini qophii gar- gammachuu taanaan waan gargaraatiin dabarsu deevid maasee labardee jedhee faarsee guyyaa hojjettootaa jedhee faarsee guddoo galateeffannaa taam caqasuu jirtan tun raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti waan hafet dabarra. Qophii ispoortii Dorgommii guutuu guddattoota Itoophiyaa Oromiyaatti qopheessan kalee dhumattee Oromiyaa tagga guddaan moo'e. Dorgommii tana Adaamaa, Asallaa fi Bishooftuuf qopheessa bahan. Dorgommiin gara addunyaa keessaa immoo chaalenjii yookaan ammoo dorgommii Diamond Liigii Xaanteetiin atileetota bebeekamoon irra wal dorgoman jechuu sunirralleetti atileetii Itoophiyaa aga tokkoyyuu moo'an. Taarikuu Baqqalee ammoo hin taanee fi adoon fixatan iyyuu dorgommii kiiloomeetirii dhibbi shanii keessatti adoon fixinuu keessa ba'e. Magaalaa Leenjisaa Toleeraa Dinqaa Sandeebisaa reefuu Finfinneetti wagaafadhee dorgommii biyyi keessaatiin jalqabe.
Bishoftuu irratti bishaan raabsiitiin, Adaamaa irratti, Asallaa irratti immoo atileetiksiidhaan kan dorgomamaa ture. Olaantummaa Oromiyaatiin kan guyyaa kaleessaa kan xumurame ta'uusaa biyya keessaa kan nuti qabnu. Magaalaa Asallaa irratti atileetiksiin dorgomame. Magaalaa Adaamaa irratti kubbaa miilaa, kubbaa harkaa, baasketii irratti kubbaa miilaa kan jedhamu kanatti dorgomame. Magaalaa teenisii dirree miinjalaa kan jedhamu dorgomame. Magaalaa Bishoftuu irratti bishaan daakiidhaan gosa lamaanii jennu kan dorgomame jechuudha. Dorgommiin kun warra qaama dhaabbataanis kan of keessaa qabu jechuudha. Tapha guutuu biyyaa kan guddachuusaa jedhama jechuudha. Oromiyaatu qopheesse magaalaa kana lama sadan irratti qopheesse jechuudha Oromiyaan olaantummaa Oromiyaatiin kan xumuran.
Ka biyya alaatti hoo Biyya alaatti kaleessa chaalenji kan jedhamu dorgommii guddaadha. Magaalaa Berliin irratti Jarman keessatti kan qophaa'e kumaaf dhibba shaniin mokonnin gibranadiin tokkoffaa ba'uudhaan kumaaf dhibba shan sa'aatii ariifachiisaa ammaloo namni saba uumaa sakallii tokkoon durtamuun tokkoof lama ba'anii namni raawaanis dhiqaa tokko sakallii afurtamii sadii ta'in tokko saba eera dhibba saddeet irratti meetirii dhibba saddeetiin dubartootaan tigist asaffaa oromiyaa poolisii irraa kan argamte taatee ariifachiisa tokkeeffaa taatee jiru olaantummaa atileetota Itoophiyaatiin xumurame jechuudha chaalenjiin kun. Dhukkuba qalee yeroof kutee ba'eera qabeessa waan isa mudate yoo beekuu baannanne.
keessa adoon fixinuu bahe. Oo meetira kuma shan irraa dorgome jechuudha. Yaalamoo bootoleeraa galateeffannee waan hafetti dabarra Itoophiyaa Keeniyaa fi Gaanaan dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna sadiin duuba taphatan qopheessuu fi wal dorgomuu jiran Liibiyaan lol biyyisii deemuu jiruuf jetteetiin dorgommii tamsaasilaa qopheessuuf gaafatte keessa baate dorgommii akkanaa qopheessuuf istaadiyoomii haaraa hedduu jaaruu malanii ka qaban ammoo jabeeffachuu malanii kan irratti ammoo horii miliyoon hedduutti itti ba'a Itoophiyaan dorgommii akkana tana barkum tokkoof dhibba sagaliif jaatamii lama barkum tokkoof dhibba sagaliif jaatamii saddeetiitii fi barkum tokkoof dhibba sagaliif torbaatamii ija keessa dorgommii waancaa afrikaata akkanaa qopheessite akka pirezidaantiin federeeshinii kubbaa miilaa itiyoophiyaa obbo junaddiin bashaa bbc'tti himetti istaadiyoomii finfinneetiif baayir daar malee istaadiyoomiin dhibiin qabaachuuf haala dansisaa keessa jiran. keeniyaalleen dorgommii tana ugaandaa fi taanzaaniyaa fi ruwaandaa jaraan walitti dabalamtee dorgomuu fi isinilleen qopheessuu fi qophiitti jirti dorgomuu jirtillee ministeerri ispoortii gaanaalleen odii tiwiitarii isaa irratti barreessanii akka gaanaan dorgommii waancaa afrikaa bar 2017 qopheessuu feetu gammachuun isanitti himnaa jedheetiin dubbate. konfedereeshiniin kubbaa miilaa afrikaa biyyooti dorgommii tana qopheessuu fedhan haga guyyaa 29 keessatti ardaa jalqabee guyyaa 29 keessa jechuun iyyannoo isaanii akka galfatan gaafate abbaan moo'e ammoo abbaan qopheessuu danda'u ganna dhufu keessatti mana dorgommii tan silaa liibiyaatti qopheesse liibiyaan akkuma reefullee jenne waraanisii kabiisii keddeemuu jiruuf jetteetiin dhiiste. waldaan federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa fiifa nama naayijeeriyaatti pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa tolfatteetiin filatte irraa fudhachuu diddi namni filatan kun kiriis geewaati haga edana halkanitti filannoo tana naayijeeriyaan dhiisuu baannaan fiifaan naayijeeriyaa adabuuf deemuu jira jedhe ministeerri ispoortii naayijeeriyaa filannoo tana naayijeeriyaa mirkaneessullee fiifaan ammoo irraan fudhatu fiifaan waan diddeefit jira. naayijeeriyaan murtii tana dhiisuu baannaan akka jecha fiifaatti naayijeeriyaan dorgommii waancaa afrikaa koongoo fi afrikaa kibbaa taphatanillee keessa jirtu hin adabamti namni filamuu fi filamuu fi dhibaachuun isaa ammatti hin beekamin kun kan naayijeeriyaa jechuun kirisgeewwan kunneen ammoo murtii teenna ganam kana fiifaatti kennina murtiin tun teennuma fiifaan fudhachuu fudhachuu baatullee tun murtii teennaa murtii biyyi jedheetiin dubbate. dorgommii ingilish piriimiyer liig tapharanaa eegii jalqabanii torban sadeessoo keessa jiran kilabootii nama walirra bitachaa kaan ammoo walii ergisaa taphachuu jiran maanchestar yuunaayitid taphataa koolombiyaa raadmeel faalkaa'o waan paawundii miliyoon jahaatiin moonaakoo irra bitatti. bitatachuu qofaa miti irraa argifattillee monaakoon kilabii faransaayiti monaakoon nama kana ganna dabri keessa paawundii miliyoon shantamaatiin bitatte tapha digdamaa keessatti namni kun goolii kudhanii tokko galcheef eegi kontiraatii isaa ka ganna tokko dhumateen duubatti ammoo paawundii miliyoon afurtamii sadiitii fi kuma dhibbi shaniitiin bitachuuf walii galan. taphataan maanchestar yuunaayitid haaviyeer hernaandeez ammoo kilabii riil maadiriitii taphachuu fi ergifatani. Real Maadiriidiin kilabii Ispaanishiti eegii Alvaaro Mortaara Juventusi galeen duubatti fuula isaa nam buufachuuf nam kan ergifatan. Hernandeziin kun nam gannaa 26ti barkum 2010 haga barkum 2011 marroo 20 taphate goolii 11 galche. Barkum 2012 haga barkum 2013 ammoo marroo 102 taphate goolii 37 galfatanilleen. Hernandeziin kun akka Meksikoon dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa tabar kanaa Biraaziliif taphataniif dabarteetiin dabru qofaa miti Krooshiyaa sadiif tokkoon immoo tolchisiise. Gamkaaniin ammoo kilaabiin AC Milan taphataa Cheelsii beekamaa Maarko Van Ginke bara dheeraaf taphachiifachuuf ergifatte. Cheelsiin Maarko kana ganna 21 nama ganna 21 kana bara 2013 keessa paawundii miliyoon 8tiin bitatte. namni kun dhalootaan daachi gamkaaniin ammoo kilabiin xaaliyaanaa AC Milan lenni taphataa Cheelsii beekamaa Fernando Torres kontiraataan ganna lamaaf ergifatte. Cheelsiin eegii Loosi Reemi paawundii miliyoon kudhaniitii fi kuma dhibbi shaniitiin Queen's Park Rangersiif irraa bitataniin duubatti akka Reemiin kilabii dhibiitti gale mirkaneessitee dubbatte. Chelsiin Tooresii kana bara 2011 keessa gatii barsuun keessatti akka malee qaalii yookaan akka malee guddoo jedhaniin miliyoona paawundii miliyoona 50tiin bitatte. Tooresiin kunin namganna 30tii AC Miilaanitti galuun naa gammachuu guddoo jedheetiin waan akka malee eegachaa turellee jedheetiin dubbate. Tooresiin kun taphaa 110 keessatti goolii 20 galfatinillee nama amma toores fuula bu'eetiin taphachuuf deemuu jiru direemii nama gannaa 27ti qophiin ispoortii taarratanumaa yaada qophii ispoortii irra qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jechaa waan fedhe barra.
Kalama sadii afurii karaa dheeraa miila muurii. Kalama sadii afurii maaraatoonii kattaa muurii. Kalama sadii afurii mirgaa.
Tamaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ittaan tun dabarra. ameerikaaf ummata isii ameerikaatti har'a akkuma reefullee jenne guyyaa hojjettootaati hojjettoota hojii isaaniitiin faarsaa ammoo galateeffatan kanaafuu biirooleen mootummaallee cufa meegaraa qophii tujubee isanitti deebisa.
lammiiwwan ameerikaa har'a guyyaa hojjettootaa kabajanii oolu. guyyaan kun guyyaa hojjettoonni guddina biyyattiif gumaachan itti yaadatamanii oolani yeroon kun xumura baatii bonaatis baatii fulbaana jalqabaa wixata isa duraa erga waldaan hojjettootaa dhiibbaa godhanii booda bara 1894 ayyaana waggaa ta'uun sirnaan beeksifame kurna hedduuf magaalaalee hedduun ayyaana kana agarsiisa adda addaa dhiyeessuudhaan hojjettoota warshaallee kanneen waldaan ijaaramaniif beekannaa kennuuf itti fayyadamaa turan. waggoota soddomman darban keessa waldooliin hojjettootaa erga teeknooloojiif dinagdeen addunyoomuu jalqabee as lakkoobsi miseensota isaanii xiqqaachaa adeeme bara 1983 keessa lakkoobsi miseensota waldaa hojjettootaa yuunaayitid isteets dhibbarraa harka 20 kan ture bara 2003 keessa lakkoobsi kun gara dhibbarraa harka 11tti gadi cabe haa ta'u malee waldooliin hojjettootaa waggoota hedduu booda bu'aa hojii isaanii argaa adeeman. hojjettoonni guyyoota shan walittaansaa erga hojjetanii booda boqonnaa akka argatan akkasumas kanneen isaan hojjechiisan boqonnaa waggaaf inshuraansii fayyaa akka kennaniif taasisan kampaniilee gurguddoon ammayyuu kanneen waldaan ijaaraman ni mormu miseensonni waldaa hojjettootaa kutaalee biyyaaf mootummaa federaalaaf hojjetu guyyaan hojjettoota ameerikaa yeroo hedduu hojiirraa boqonnaa fudhachuudhaan maatii wajjin yeroo boqonnaa dabarsu ijoolleen mana barnootaa kan waggaa haaraa eegaluu isaanii dura guyyaa jiru waan ta'eefis itti bashannanu. gara mata duree sanaatti ennaa ceenummoo filannoo pirezidaantummaa kan bara 1860 abdiif sodaa of keessaa qaba ture lammiiwwan ameerikaa hoogganaa haaraa waan argataniif egeree biyya isaanii laalchisuun abdiin guutaman garuu pirezidaantichi haaraa filatameyyuu biyyattii walitti fiduu hin danda'u sodaa jedhu qabu turan kutaaleen yuunaayitid isteets gara kibbaa dhimma gabrummaa laalchisee bara sana yaada tokkoon walitti dhufaa turan duulli filannoo bona bara 1860mootaa keessa eegale abrahaam linkan kaadhimamaa paartii riipaablikaanotaa turan paartii haaraa ka gabrummaan mormaa ture. riippablikaanonni irra hedduun kutaa yuunaayitid isteets gama kaabaa keessa jiru namoonni hedduun waa'ee abrahaam linkan hagas hin beekan kanaaf jecha paartiin riippablikaanotaa waa'ee isaanii kitaabotaaf barruulee hedduu maxxansiisan ilma qonnaan bulaa iyyeessaa kan ofii isaaniif of barsiisan ta'uu isaaniis dubbatan riippablikaanonni waa'ee pirezidaanti linkan ennaa ibsan cimanii hojjechuuf amanamummaadhaan kaadhimamaa pirezidaantii ta'uu danda'anii jedhan. deeggartoonni linkan duula filannoo guddaa qindeessan baandiin dhaabbatee muuziqaa dhageessisuun mallattoolee adda addaas bakka garaagaraatti dhaabaniif wayita sanatti linkan garuu homaa hin dubbanne ergan kaadhimamaa ta'ee qabee haasaa tokkoyyuu akkan hin dhageessifne murteesse kanaan as dhufeef isin argee isinis akkana argitan qofaafii jedhan kaadhimamaan paartii diimokiraatotaa istiifan daaglaas garuu isaanitti adda turan. kutaalee biyyaa mara keessatti haasaa dhageessisaa turan duula filannoo cimaas geggeessaniiru garuu fayyummaan isaanii gaarii hin turre maallaqa argachuufis rakkataa turan torbanneen hedduu keessatti daaglaas injifachuudhaaf abdii akka hin qabaanne dhugoomfatan warreen gama kaabaa akka isaan gabrummaa hedduu deggeran kan amanan si'a ta'u warreen gama kibbaa immoo hagas gabrummaa hin deggeranii ittiin jedhu turan daaglaas liinkan filannoo sana injifachuu isaanii eegaa turan garuu injifachuun isaanii rakkoo akka uumu immoo quba qabu yoo liinkan pirezidaantii ta'an namni hagi tokko kanneen gabrummaa akkaan deggeran kutaa yuunaayitid isteets gama kibbaa tokkummaa jiru keessaa baasuuf dhaadatan. kanaaf jecha daaglaas tokkummaadhuma sanaaf duula geggeessan cimsaniitti fufan filannoon nama uummata ameerikaan pirezidantii ta'e akka filatamuuf sagaleen kennameef akka heera keenyaatti biyya ayyaana qabeettii kana diiguuf sababaa ta'uun qabuu jedhan daaglaas kaadhimamtoonni kanneen biroon lamas duula geggeessaniiru dimokiraatonni gama kibbaarraa ta'an joon biriikin riij keentakiirraa kaadhimamaa gochuun yoo dhiyeessan gareen paartii tokkummaa heeraa jedhamu immoo joon beeliin filate guyyaan filannoo sadaasa ja'a ture wiirtuuleen filannoo cufamaniiru liinkan sagalee dhibbarraa harka dhibba tokkoof saddeettama kan argatan si'a ta'u daaglaas immoo dhibbarraa harka torbaatamii lama argatan abrahaam liinkan pirezidaantii ta'uun filataman kutaaleen gama kibbaa yuunaayitid isteets garuu tokkummaa sana dhiisanii ba'uu jalqaban qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Taamsa qabattanii jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Mee beeksisa armaan dura jalqabne dabarra. Iboolaanii dhibee haaraa lafa dhufe kan ammatti qorsallee ittiin argini. Dhib kana Afrikaa gama dhihaatti argani achumatti nam kum tokko oli fixe. Biitii hedduun waan dhib kana nam isaanii gorfachuutti jiran yookaan ammoo waan dhib kana itti himuutti jiran. Ameerikaalleen akkana jettee namisii gorfachuu jirti. Dooktoriin kunilleen akkana jedhee VOA'tti hime.
The people of the nation, the best thing that they can do is to try as best as possible to cooperate with the health authorities and to listen to and adhere to dubbii nama dhageettan tuniin ta'a dooktar antonii faawuchiiti dooktar antoniin ameerikaatti daayireektara inistitiyuutii dhiba alerjiitii fi dhiba namatti daddarbuuti akkana jedha dooktoriin kun wanni guddoo nami biyyi tanaa tolchuu malee waan bulchooti fayyaa jedhan caqasu isaan waliin hojjechuu gorsi isaanii caqasu waan akkana kana keessi dabruun dhuguma jajjabduu inuma beennallee waliin hojjanna walumaa jirra dhiba biyyiteenna dhufkaan ufirrumaa balleessinaa jenneetiin abdan. gorsa dhageettan kun akka dooktar antonii faawuchiti dooktar antoniin ameerikaatti daayireektara inistitiyuutii dhibaa alerjiitii fi dhibaa namatti daddarbuuti.
pireezidaantiin yuukireen peetro poroshenkoo raashaan ifatti weeraranuu irratti bante jechuudhaan balaaleffatan waraanni isaanii immoo akka loltoonni isaa taankilee raashiyaa yuukireen gama baasenanirraa gara boodaatti dhiyeessan ajaja kennee jira. pirezidaantichi marsariitii pirezidaantummaa yuukireen irratti ibsa baasaniin weerarri raashaan ifaaf kallattiidhaan yuukireen irratti geggeessitu kun amma jalqabamaa jira kun immoo haala bakka wal dhibdeen itti uumame yuukireen baasana hundee isaa jijjiiraa jechuudhaan dubbatanii jiru dubbii maangumii nageegumsaa biyyaa fi ittisaa kan yuukireen andirii lisenko akka jedhanitti loltoonni yuukireen naannawa dirree xayyaaraa kan magaalaa finciltoonni maadheffatan luhaank jedhamu sana ciru gad lakkisanii akka ba'an ajajni itti kennamee jira. Humnoonni nageegumsaa Paakistaan eega hiriirtonni farra mootummaa dhibba hedduutti lakkaa'aman gamoo televezyiyoona mootummaa yeroo xiqqoodhaaf dhuunfatanii tamsaasa isaa dhaabanii booda itti bobba'uudhaan gad lakkisiisanii jiran. Muummichi ministeeraa Nawaaz Sharif akka taayitaa gad lakkisan kan gaafatan hiriirtonni kun har'a waajjira waaltaa televezyiyoona mootummaa kan hiriiraa tamsaasaa turetti bobba'uudhaan kan isaan dhuunfatan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoonin VOA sagantaa afaan Oromootiin galgal galgal saan lamaa wadhakka sa'aatii sadiitti meetirabaandii 22 yookaan kiiloo heerzii 11870 irratti meetirabaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1195 1105 1128 fi 1140 irratti wiixata haga jimaataatti afaan Oromootiin isaanii dabarsuun sagantaa har'aa kanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti deebinaa naga keessinuu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.